Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki umunani y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na Federica Nkundikije ku butaka bw'u rwanda nta ebola ihari tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa ebola uyu ni Diane Gashumba umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ko atangwara ya Ebola iri mu Rwanda ariko bitabujije ko igihugu n'abanyarwanda birinda iyo ngwara iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye abantu bagwajwe n'ibifungurwa bariye ku rubanza barimo hamwe n'inkuru yerekeye imyirekano y'abakozi ba Vitel mu Burundi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana muramutse neza aloyize muramutse frederico abagabo cumi hamwe n'abagore bane nibo banyurujwe n'abakekwa kuba ari abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu mpari adf batowe ibiziga mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze yabivuze ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ibyo biziga byatowe ibeni mu ntara ya kivu y'uburaruko ihanura ubibe n'ibihugu bya uganda n'u rwanda ahavugwa ikiza cya ebola muri iki gihe umuhari w'abarwanyi ba adf washinzwe n'abarwanyi b'abayisilamu barwanya leta ya uganda ya yoweri museveni bari mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu kandi bagirizwa na leta ya kongo hamwe na onu kwica abanyagihugu baharurwa mu majana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane tukiri kuri icyo gihugu nyine abantu icenda nibo bamaze kumenyekana ko bishwe na ebola kuva aho icyo kiza cyongeye kwiyadukiza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri uku kwezi ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu ejo ku munsi wa kabiri ibiharuro vya mbere vyari vyashyikirijwe n'abategetsi vyari indwi babiri biyongereyeko mu nyuma bose ni mu ntara ya beni mu buraruko bw'intara ya kivu y'uburaruko mu kiza gihitiye abantu mu mirongo itatu na bane nibo bafuye mu buraruko bushira uburengero cari catangajwe ko casezerewe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije ejo kuwa kabiri kw'abantu mirongo ine na batatu aribo bagaragaye ko bafise ibimenyetso vya ebola kandi mirongo ine na batandatu bakaba bakiriko baragirwako amatohoza ibikorwa vyo gucandaga bitekanijwe gutangura kuri wa gatatu nk'uko abajejwe ico gikorwa baza baramaze gushika mu ntara ya Beni bikaba bishikirizwa n'umushiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu nyene muri Afrika kandi Simone Bagbo ni umukenyezi wahoze arongoye Cote d'Ivoire bitikanijwe ko arekurwa kuri wa gatatu ni nyuma yaho perezida Alassane Ouattara amugiriye ikigongwe ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikirwamanza wiwe ejo kuwa kabiri ariko ico kigongwe ca Ouattara ku bantu bashika amajana umunani nticakiriwe neza n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko atawuvyemera kandi ari ugusuzugura bishwe mu ntureka yakurikiye amatora yo mu mwaka wa bibiri na cumi muri ico gihugu ca Cote d'Ivoire uwo mukenyezi wa Laurent Gbagbo yari amaze imyaka indwi mw'ibohero ku ruhara yagize mu bwicanyi bushingiye kuri politike ahasize ubuzima ibihumbi vy'abanyagihugu leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri zaranse kwivanga mu matati ya kidiplomasiya hagati y'ibihugu vya canada na arabia saudite ibihugu bisanzwe bicuditse na leta zunze ubumwe za amerika nyene ivyo bihugu ko ari bibiri vyarahamagaje umwe umwe umwe mu babiserukira inyuma yaho canada cagirije arabia saudite ko gifata abaharanira agateka ka zina muntu umushikiranganji wa Canada jejwe imigenderanire n'ayandi makungu yasavye Arabia Saudite kurekura Samar Badawi hamwe n'abandi baharanira agateka ka muntu bari mu munyororo bahoze bahowe bahowe akazi kabo leta ya Arabia Saudite nayo yagiriza Canada kwivanga mu bitayiraba bituma ituma ko ambasaderi wayo muri Canada kandi yirukana uwa Canada muri ico gihugu riyade ni arabiya sawudite yategetse kandi abanyeshuri ibihumbi cumi na batandatu b'icyo gihugu basanzwe bari muri canada kwigayo gutahuka ihagarika kandi n'indege zijya i toronto aho nyine muri canada tukiri mu makungu kandi korea ya ruguru ngo yarananiwe guhagarika porogaramu yayo ya nikirere nk'uko yabyiyemereye ubwayo mu nama yo kuwa wa gatandatu i singapuru ni ko umujyanama mu by'umutekano ni mu kwezi kwa gatandatu i singapuru murambabarira nibyo umujyanama mu by'umutekano wa perezida trump john bolton yatangaje ejo kuwa kabiri yasobanuye ko kubera izo mpamvu leta z'ubumwe za amerika idafise umugambi wo gukuraho ibihano yafatiye icyo gihugu cya korea ya ruguru john bolton yavuze ko perezida trump aheruka aherutse kurungika urwete umuyobozi wa korea ya ruguru kim jong un amubwira ko yiteguye kurungika ubugira kandi umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo ipiyongiyange kandi nawe ubwiwe yiteguye kongera guhura na kim jong un ubugira kabiri kugira babandanye banoganza iby'ibyo ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri mu kurangiza igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi gifatanije n'icita ku bimukira uyeme bavuga ko bafashije impunzi z'abanyesomaliya ijana na cumi na zitandatu bari muri yemeni gutahuka mu gihugu cyawe ubwato bwari butwaye izo mpunzi bwandurutse buva ku kivuko cya adene muri yemeni ku munsi wa gatandatu bushika ku kivuko cya berbera muri somaliya umunsi wakurikiye kuva batanguye ibyo bikorwa mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi ayo mashyirahamwe avuga ko amaze gutahukana abantu ibihumbi bibiri b'abanyesomaliya mu gihugu cyabo
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza mu rwanda ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwateye akamu abanyarwanda bose kabasaba kugabanya ingendo zidakenewe bakorera mu gihugu cya kongo ako kamu gatewe umugambi wo kwirinda indwara ya ebola imaze iminsi ivugwa muri icyo gihugu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda mu cyumweru gishize nibwo humvikanye amakuru avuga ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hongeye kumvikana indwara ya ebola nyuma y'aya makuru minisiteri y'ubuzima isaba abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo minisitiri diane gashumba uyobora iyi minisiteri mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko n'uwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya kongo cyane cyane ahavuguye indwara akwiye kwitwararika cyane akirinda gukora ku muntu ukekwaho iyi ndwara akirinda kugira aho ahurira n'amatembabuzi ye ni ukuvuga icyuya inkari amacandwe ndetse n'amaraso minisitiri w'ubuzima mu rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu rwanda nta ndwara ya ebola irahagera ariko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika ku butaka bw'u rwanda nta ebola ihari tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa ebola icyo rero kirerekana yuko habaye gahunda y'isuku
mu cyumweru gishize nibwo humvikanye amakuru avuga ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hongeye kumvikana indwara ya ebola nyuma y'aya makuru minisiteri y'ubuzima isaba abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo minisitiri diane gashumba uyobora iyi minisiteri mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko n'uwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya kongo cyane cyane ahavuguye indwara akwiye kwitwararika cyane akirinda gukora ku muntu ukekwaho iyi ndwara akirinda kugira aho ahurira n'amatembabuzi ye ni ukuvuga icyuya inkari amacandwe ndetse n'amaraso minisitiri w'ubuzima mu rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu rwanda nta ndwara ya ebola irahagera ariko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika ku butaka bw'u rwanda nta ebola ihari tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa ebola icyo rero kirerekana yuko habaye gahunda y'isuku
mu cyumweru gishize nibwo humvikanye amakuru avuga ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hongeye kumvikana indwara ya ebola nyuma y'aya makuru minisiteri y'ubuzima isaba abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo minisitiri diane gashumba uyobora iyi minisiteri mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko n'uwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya kongo cyane cyane ahavuga iyi ndwara akwiye kwitwararika cyane akirinda gukora ku muntu ukekwaho iyi ndwara akirinda kugira aho ahurira n'amatembabuzi ye ni ukuvuga icyuya inkari amacandwe ndetse n'amaraso minisitiri w'ubuzima mu rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu rwanda nta ndwara ya ebola irahagera ariko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika ku butaka bw'u rwanda nta ebola ihari tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa ebola icyo rero kirerekana yuko habaye gahunda y'isuku umuntu uyirwaye kandi ikica vuba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abantu barenga ijana bo muri zone nyange baramaze kuvurirwa ku bitaro bikuru by'intara ya makamba no ku yandi mavuriro yo muri iyo ntara bose bemeza ko bariye ibifungurwa birimwo ishano mu rubanza bahuriyemo abatetsi bamenyesha ko bamaze guhagarika abikekwa ko bakoze ico caha ku mvo z'amatohoza ni inkuru ya christi munezero umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi Jewe nzi bangahe batatu babajwe bacibwamwo bongera badahwa ibyo bimenyetso hamwe no kuribwa mu nda bidasanzwe ni byo bamwe mu nshuti z'abo bagwayi bavuga yuko ababo bafise iyo miryango y'abagwayi ubu barenga ijana na cumi n'umunani yemeza ko ababo bafashwe inyuma y'aho bafunguriye mu rubanza rwo kuganduka ku muhisi ferdinand hakizimana yari asanzwe aba ku mutumba ruremba wo muri zone nyange leokadiya ni umubyeyi afise umukobwa yibungenze afise ibyo bimenyetso akemeza ko umwana wiwe yariye ishano mu bifungugwa Eh, urumva nanze gutanga ikimaze kuri urwo rugo jewe urumva rero ndashika rumva ndatanya ikimaze ndataha rero bukeye ngiye ku rusengero ni makamba ejo nisanga umwana w'iwanje ari kw'izone umugabo w'umwana w'iwanje arimwo kubiri Na n'uwo mwana rero na nyene yari kuri urwo rubanza nyene yarahariye ibiribwa ngira ngo twarimo ko ari sumu urumva yango yatetse mu muceri urumva jewe noba nariye utari, utari muri vyene kuko ngo isufuriya z'umuceri zari zibiri ngira ngo yakaheze nyene umwuga umwana wanje urumva nyene ko yarimo kubiri nyene ibagabo yaziyinda yuguruye mu ntwaro baremeza ko bumvise amakuru avuga yuko hari abantu barishano mu rubanza jafete ntungwa nayo musitanteri wa komine makamba avuga ko afise icizere kuko benshi mu bariko baravugwa bariko baratora kamitende ivyo baba barafunguye byose bitamereye neza byari byagiye mu mfungurwa mu mfungurwa na cyane cyane bavuga yuko wari umuceri ubu rero benshi bashika nko ijana na cumi n'umunani nibo bamaze kwakirirwa ku bitaro bikuru kandi abo bose bakiriwe eh, bameze neza n'umunsi twaciyeho tubona bameze neza Leokadiya avuga ko afise ubwoba ko umukobwa wiwe yemeze yuko yari ishano kandi asanzwe yibungenze ashobora kugira ingorane ubwiwe hazoba hari aho imana mu gihe umukobwa wiwe yovugwa agakira akongera akibaruka atangorane tenda byarege yezu niwe nuwo jewe mumampereza yezu Mhm, nta bindi mwisinzi Mhm. na nyene urwo rubanza na nyene yara- yari- yararuse ingorane ubwo abanyamuntu urumva yavuze ati yarabigize ni yezu gusa zo kumucira urubanza kuko twebwe abantu nta rubanza twamucira ni imana izomucira urubanza umusitanteri wa komine makamba ntashoboka yemeza ko abo bantu bariye koko ishano ariko abakekwa ko boba barakoze ico caha babaye barahagarikwa ku mvu z'amatohoza abaganga nta nje yemeza yuko baba barishano ariko abajejwe ubutungane bariko barabikurikirana hariho batanu babaye bara- baraja mu butungane kugira ngo babatohoze ko mu bari uko barateka ivyo bifungurwa rero amatohoza niyo azoshira ku rutoki yuko ari ishano canke ari izo mfungurwa zitari zimeze neza ku bitaro bikuru vya makamba nta makuru bashima gutanga ku bijanye n'ico basanze abagwayi bakiriye bagwaye bamwe muri abo bariko baravugwa hakaba harimwo nyabenda eveline umufasoni erika araganduka ku mugabo wiwe imakamba kirisi munezero ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abakozi b'ishyirahamwe vitero ejo ku munsi wa kabiri baratonze ku mirimo mu mwambaro wirabura kugira ngo berekane akababaro ku mukoresha wabo abo bakozi bavuga ko uyo mukoresha atubahiriza amategeko y'akazi mu kwirukana hamwe no guha akazi abandi kandi ngo abirukanywe atamakosa abagiriza basaba ko botunganirizwa ababikwiye bagahabwa amasezerano y'akazi n'ubundi burusho bagenewe ni inkuru ya hemu nzimana umenshi makuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu rundi nta tegeko na rimwe twarenze twambaye gusa umwambaro wirabura ahandi tuja tuja mu kazi barenga ijana mu mwambaro w'impuzu zirabura bose batonze ku buyobozi bukuru bw'iryo shyirahamwe ry'abasirikare bo mu gihugu ca vietnamu risanzwe rikorera ku izina ry'ubudandaji mu burundi limited aba bakozi bemeza ko bashatse kwerekana ko badashima ingene umukoresha wabo abarenganya mu kutubahiriza amategeko ku bijanye no guha amasezerano abakozi ibijanye n'iminsi y'akaruhuko n'utundi turusho abakozi bari bagenewe uyu ahagarara ku iyirukanwa ry'abakozi ataco bagirizwa kwirukana umukozi amaze kurenovera kontra inshuro zibiri zose uwo mukozi ageraje muri kontra adiye endetemine umukoresha acamwirukana amwirukanye arashobora kumuhamagara nk'inyuma y'indwi imwe akacamubwira ngo garuka guca ufata ko tutigeze dukorana guca uba umustajeri muri ya poste yawe nyene wari wokifite mu myaka ine canke naho akaca areka kuguhamagara akaca ahamagara abandi akabita abastajeri muri iyo poste yawe ikindi kibabaza abo bakozi ni uko ubu batumwa ibikoresho bagasabwa kubyizanira kandi bategerezwa kubihabwa n'abakoresha babo umukoresha tutegeka yuko imbere yuko atanga akazi cyane ku bari ku kazi bivanye n'ubuzi bakora nk'ibijyanye n'ubudandaji ibijyanye no kujya kuraba aho bashinze amantene ko ategerezwa kuba afise imoto y'akazi kandi iyo moto yotegerejwe gutangwa na limitere ariko umukozi niwe ayironderera biciye ku bibiri n'akazi biciye ku bibiri n'amasezerano twagiraniye muri kontra kuko muri kontra handitse yuko ariwe ategerezwa kuduha ibikoresho by'akazi abo bakozi bavuga ko badatahura igituma birukanwa kuko iryo shyirahamwe atangura neza uburyo rifise mu gihe bemeza ko naho bamwe birukanwa abandi bashasha baca bahabwa akazi muri iryo shyirahamwe ntibiziguritse ukuntu umukoresha ashobora kuba ariko yirukana abakozi atinya kubaha amakontra adiye endetemine mugabo ariko amemta ariko aragira iyindi avideyo rekritema y'abakozi aba bakozi atasha bagirije kandi turavye muri evaluation abo abo bakozi atangoranye nimwe bafitaniye n'umukoresha umuyobozi w'iryo shirahamwe ntiyashimye kwakira abamenyesha makuru ariko inkuru twakuyeho muri iryo shirahamwe nuko nguyen huntan yaciye akoresha inama abakozi bose b'iryo shirahamwe mu gihugu cyose ku buhinga bwa none video conference mu gifaransa mu gihe abakozi b'iryo shirahamwe bemeza ko bituye ubugenduzi bw'akazi kandi ubwo bugenduzi bukaba bwasabye iryo shirahamwe kuraba ikibazo kijanye n'amasezerano y'abakozi nk'uko zimwe mu nyandiko ubwo bugenduzi bwandikiye ubuyobozi bw'iryo shirahamwe ryo gutumatumanako zivyemeza amategeko y'akazi mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko umukozi ahawe amasezerano y'akazi ku nshuro ya kabiri atera umukono mu kiringo kanaka ubugira gatatu acahabwa amasezerano y'akazi burundu kontra indetermine mu rurimi rw'igifaransa kiretse mu gisagara ca bujumbura eka n'abakozi b'iryo shirahamwe mu ntara zitandukanye z'igihugu batonze bambaye uyu mwambaro w'ibara ryirabura ishirahamwe vyetere ryatanguye ibikorwa mu mwaka wa bibiri na cumi na kane inkuru ziva mu bakozi b'iryo shirahamwe zemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'umunani bibiri na cumi n'umunani hamaze kwirukanwa abakozi mirongo itandatu na batatu abo bakozi bakemeza ko inkuru bafise zemeza ko kuva muri kuno kwezi gushika mu kwa cumi na kabiri abakozi bazoba barangije ikiringo c'amasezerano yabo bazoca birukanwa abo nabo bakaba bangana n'ijana na bane ibujumbura remunzimana ijwi rya amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo reka dutega amatwi mugenzi wacu thomas kamirindi yakiduteguriye
mwaramutse neza muri amerika nayo bushize twaganiriye ku mutwe w'igisirikari cya leta zunze ubumwe za amerika witwaga taskegi airmen wari ugizwe n'abirabura ba mbere na mbere mu ngabo zirwanira mu kirere uyu mutwe washinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose muribuka ko uwarambye kurusha abandi ba taskegi airmen bo ku ikubitiro yitwa willy rogers yitabye imana azize ubusaza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu afite imyaka ijana n'umwe yari yararangije igisirikare afite ipeti rya master sergeant cyangwa sergeant chef mu gifaransa nk'uko mubyibuka kandi undi mutwe w'ingabo w'amerika wari ugizwe n'abirabura nawo wamenyekanye cyane ni uwitwa buffalo soldiers niwe tuganiraho muri aka kanya muri make buffalo soldiers niwo mutwe w'abasirikari b'abirabura wa mbere na mbere washinzwe n'inteko ishinga amategeko congress hari mu kwezi kwa cyenda igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu mbere ya buffalo soldiers abirabura bagera ku bihumbi magana abiri bari bararwanye mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yo mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe igihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu bari mu gice cya guverinoma yarwanaga na leta zo mu majyepfo zashakaga kwitandukanya no kwigenga ntabwo rero bari bagize imitwe y'ingabo z'igihugu cyose kimwe rukumbi cyunze ubumwe uyu mutwe rero washinzwe na congress mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu wahawe izina rya buffalo soldiers n'abahinde ni ukuvuga abasangwabutaka barwanaga nabo nk'uko inzu y'igihugu ndangamurage ya buffalo soldiers ibivuga iyi nzu iri mu mujyi wa houston muri leta ya texas mu majyepfo y'igihugu abasangwabutaka babikuye ku ibara ry'umusatsi w'abo birabura usa n'ubwoya bw'imbogo indi mpamvu ariko ya kabiri ni ubutwari abasangwabutaka bemezaga ko abirabura barwanaga inkundura batagira ubwoba batananirwa buffalo soldiers barwanya intambara nyinshi n'abasangwabutaka kugera ku ya nyuma mu mateka yabaye mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane barwanye kandi intambara ya amerika na esipanye mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda n'umunani barwanye intambara ya amerika na filipina kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na kabiri barwanye intambara ya amerika na mexique yo mu gihumbi magana cyenda na cumi kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda barwanye kandi n'intambara z'isi zombi uko ari ebyiri bamwe mu ba buffalo soldiers baramenyekanye kurusha abandi twavuga nka henry flipper na charles young henry flipper niwe mwirabura wa mbere na mbere warangije ishuri rikuru rya gisirikare rikomeye rya west point byari mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi yirukanwe mu gisirikari amazemo imyaka itanu yari afite ipeti rya suriyotino abazungu bari bamukuriye bamureze kwiba amafaranga ya leta mu kigega cy'abasirikari urukiko rwasanze ari umwere nyamara rutegeka ko yirukanwa mu gisirikari ubuzima bwe bwose henry flipper yaharaniye gusubizwa icyubahiro cye cya gisirikari yitabye imana atarabigeraho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine afite imyaka mirongo inani n'ine y'amavuko ariko inshuti ze zakomeje urugamba rwe noneho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda perezida bill clinton asinya iteka rimugarurira icyubahiro cye nyuma ishuri rya west point ryashinze igihembo cyamwitiriwe henry flipper award buri mwaka gihabwa abanyeshuri baharangije baragaragaje ubutwari buhanitse no kudacika intege mu ngorane zidasanzwe undi buffalo soldier wamenyekanye ni charles young ni umwirabura wa gatatu warangije west point mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda ni ukuvuga imyaka cumi n'ibiri rero nyuma ya henry flipper we yarazamutse mu mapeti kugera ku rya colonel yabonye mu gihumbi magana cyenda na cumi na karindwi niwe koloneli wa mbere na mbere w'umwirabura mu mateka y'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ni muri iryo peti kandi rya koloneli yabaye atashe militaire wa mbere na mbere w'umwirabura wa amerika koko rero mu gihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda charles young yagiye guhagararira inyungu za amerika mu rwego rwa gisirikari mu gihugu cya liberia charles young yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri azize indwara y'impyiko ari mu butumwa bw'akazi muri nigeria yari afite imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko naho buffalo soldier wa nyuma na nyuma yitabye imana mu bihumbi bibiri na gatanu yitwa mark matthews yazize ubusaza yari afite imyaka ijana na cumi n'umwe y'amavuko yari yaravuye mu gisirikari mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda afite ipeti rya premier sergent first sergent inshuti zacu ngabo rero taskegi airmen twaganiriyeho ubushize na buffalo soldiers imitwe yamenyekanye cyane igizwe n'abasirikare b'abirabura gusa ariko yategekwaga n'abazungu bamenyekanye cyane by'umwihariko kubera ko bakozweho filime nyinshi kandi bandikwaho n'ibitabo byinshi ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntahagihumurije ndabashimiye cyane rwose murakarama
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki icyenda z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka perezida wa eritrea esayas efwerki kumwe n'umushikiranganji mukuru wa etiyopiya abeyi ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye haciye imyaka mirongo ibiri mu gupfundika amasezerano y'amahoro inyuma y'imyaka itanu eritrea yiyonkoye kuri etiyopiya biciye mu matora ya kamarampaka yo muri mirongo icyenda na gatatu ibyo bihugu byombi byari bifise imigenderanire myiza yamara muri mirongo icyenda n'umunani harabaye kutumvikana ku bijanye n'imipaka kugeza aho ibyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu ibihumbi mirongo umunani icyo cuka kibi cyaheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko ivyo bihugu vyabandanyije kutumvikana ku bijanye n'aho imipaka yabo yagera uretse uko kutumvikana gihe kitari gito amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu vyempi etiyopiya ni igihugu kitagira ikivuko rero kugirana imigenderanire myiza na eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi mer rouge imwe mu nzuzi zikoreshwamwo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya aziya ibihugu vya buraya n'umwonga wa suez eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na etiyopiya ubutunzi bwifashe neza ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga mike pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki icenda z'ukwezi kw'indwi hagati ya eritrea na etiyopiya izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka mirongo ibiri hagati y'ivyo bihugu pompeo yongeye ko ati turashimiye umushikiranganji abiye wa etiyopiya na perezida isayas wa eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo baja mu nzira y'amahoro iterambere n'ihinduka rya politike ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya eritrea na etiyopiya bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ivyiyumviro bimwe mu bijanye na politike ubutunzi n'iterambere hagati yabo ati leta zunze ubumwe za amerika iriteguriye gushigikira ingingo yafashwe n'ivyo bihugu ikongera igatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi n'ukwizera mu minsi iri imbere amahoro hagati y'ivyo bihugu azofasha gutsimbataza umutekano muri ako karere yongere ateze imbere ubutunzi bwa afurika n'akarere ka mer rouge
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.